murumva ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenie mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
makuru muyashyikirizwa na Aloys Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikoro umugwi w'iterabwoba wa al-shababu muri somaliya umenyesha ko wishe abarwanyi bawo babiri babahoye kutababizigwa no guca kubiri n'ibikorwa by'idini rya isilamu bose uko ari babiri bari binjijwe muri uwo mugwi bakuwe mu gihugu cya kenya abo banyakenya babiri hamwe n'uwundi munyesomaliya biciwe hamwe mu ntara ya juba muri somaliya ku munsi wa gatanu mu yindi ntara ya beyi abandi bagabo bane barishwe na al-shababu kuri uwo munsi nyene wa gatanu bahorwa gusumira urusaku ibihugu vya somaliya kenya hamwe n'ibigo vy'iperereza vya amerika nk'uko uwo mugwi nyene wa al-shababu ubimenyesha al-shababu ivuga ko umwe muri abo bagabo bane yagirizwa ko ari we yafashije mu gitero c'indege ya drone y'abanyamerika cabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igitero cahitanye indongozi ya al-shababu ahmed abdi godani abapilote b'indege b'ikompanyi y'abafaransa air france barahagaritse imirimo basaba koroherezwa mu kazi ibi bibaye mu gihe igihugu cy'ubufaransa kiriko gitunganya inkino z'umupira w'amaguru w'ibihugu vya buraya wiswe ero ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igice kimwe cya kane cy'abapilote b'indege nibo bahagaritse akazi air france imenyesha ko yahagaritse ibice mirongo ibiri ku ijana by'indege zunguruza abantu mu gihugu hagati n'izija mu mahanga kuri uyu munsi wa gatandatu iryo hagarikwa ry'akazi ryaragize ingaruka ku barorerezi b'izo nkino bategerezwa kwikora kuri izo ndege kugira bashike mu bisagara bitandukanye izo nkino ziriko ziraberamo haheze iminsi ibiri iyo migumuko itanguye ariko gushika ubu nta nama n'imwe itekanijwe hagati y'abategetsi ba air france hamwe na sendika y'abapilote mu ntumbero yo gukemura ico kibazo ibi bibaye mu gihe kandi mu bufaransa haheze indwi zitari nke abakozi bo mu bufaransa bari mu myiyerekano aho biyamiriza itegeko riheruka gushikirizwa na leta y'ubufaransa riha abakoresha uburenganzira bwo kwirukana abakozi uko babishatse kandi ryongereza amasaha y'akazi ku bakozi mu ndwi muri icyo gihugu nyine cy'ubufaransa umuntu umwe yarakomeretse bikomeye cyane ajyanwa mu bitaro azize ugutana mu mitwe kwabaye ejo ku munsi wa gatandatu mu rukino rw'umupira w'amaguru muri za nkino za ero ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari hagati y'abakunzi b'imigwi y'uburusiya hamwe n'ubwongereza mu gisagara cya marseille igihe abakunzi b'iyo mirwi ibiri batana mu mitwe igipolisi cyabasutsemwo ivyuka bikoroza amosozi hamwe n'amazi kugira kibashwiragize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya burayi uefa rimenyesha ko rigiye guhana bikomeye cyane uburusiya mu gihe abanywanyi babwo aribo babaye intandaro y'urwo ruhagarara mu gutangura gusomborotsa abashigikiye ekipe y'ubwongereza umuhari w'abarwanyi bashigikiye leta ya libiya barateye abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu bari ba, bari bagisigaye mu gisagara cya sirte muri libiya ejo ku munsi wa gatandatu umuvugizi w'abo barwanyi general mohamed al gasri yavuze ko indongozi z'umuhari wa leta ya kisilamu zahungiye mu bugaragwa batinya ko bafatwa n'iminwe abo barwanyi bashigikiye leta bashitse mu gisagara ca sirte mu ntango z'indwi irangiye bavuye mu gisagara ca misrata batebejwe mu nzira n'imitego y'amabombe yari yatezwe mu nzira n'umuhari wa leta ya kisilamu abarwanyi nibo bariko bafasha leta nshasha ya libiya yavuye mu mwumvikano iheruka gushingwa niyo leta ibihugu vya burayi na amerika bibonamwo kazoza keza k'igihugu ca libiya abategetsi ba afghanistan bamenyesha ko umuhari wa leta ya kisilamu wishe abajejwe umutekano bashika batandatu barimwo n'umukuru w'igipolisi mu bucagucagu mu buseruko bw'ico gihugu ico gitero cabereye ku kigo c'igipolisi kiri mu ntara ya nangarhar ni ku rubibe rwa pakistan umuvugizi w'iyo ntara yameje ko ico gitero camaze ikiringo kingana n'isaha cyahitanye abarwanyi bashika cumi na batanu b'umuhari wa leta ya kisilamu abandi batanu barakomereka ni mu gihe ibinyamakuru vyo muri afghanistan hamwe n'abanyagihugu baba muri iyo ntara bavuga ko haruhande y'abishwe abajejwe umutekano cumi n'umwe bakomeretse batandatu muri bo bababaye cyane hafi y'iyo ntara nyene muri disikirite ya roda naho nyene ibombe yari yatezwe mu musigiti yaraturitse mu gihe cy'amasengesho yo kuwa gatanu ihitana abantu bane ikomeretsa abandi mirongo irindwi wari arongoye ayo masengesho nawe nyene yaramuhitanye ishiramwe mpuzamakungu oni ryateye ivyatsi ubwo bwicanyi butumbereye abasivile rivuga ko ari ubwicanyi bwo mu ntambara kandi ko ababukora bakwiye kuzoshengerwa kuzoshengezwa imbere y'intahe muri leta zunze ubumwe za amerika umuririmvyikazi azwi ku izina rya christina grammy yarishwe arashwe ku munsi wa gatanu yarashwe inyuma y'aho ahejeje kuririmba mu giteramo cy'umuziki mu gisagara cya orlando ni muri leta ya florida igipolisi cyo muri icyo gisagara kimenyesha ko umugabo yamurashe nawe yaciye yirasa aca nawe arafa
turamushimiye mugenzi wacu utugejeje amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo turi ku cyumweru cya kabiri ukwezi ni ukwa gatandatu nanone ni umwanya w'ikiganiro ejo mumaze kubimenyera ko ikiganiro kibageraho ku cyumweru ku isaha nk'iyingiyi saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu kigasubiramo ku isaha y'i saa mbiri n'iminota itanu isaha y'i saa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba reka ntangire mbaye ikaze inshuti z'ikiganiro mwongeye kudutega yombi muri mu bice bitandukanye by'isi yaba mu rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no mu bindi bihugu by'ibiyaga bigari radiyo n'ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm kuri mikoro mugiye kubana nanjye nicole umuziranenge mfatanyije na mugenzi wanjye ndoli mark roger nigena niwe uhagarariye iki kiganiro mark waramusutse naramutse neza ndashima imana ku bw'iki cyumweru niko nawe ndabona uri amahoro yego ndashima imana cyo reka dukomeze duhe ikaze abakunzi b'iki kiganiro ntimuve ku murongo hari byinshi twizera ko muri bwungukire muri iki kiganiro dutangira ikiganiro cyacu cya none wakwibaza uti ese abafite ubumuga bafite agaciro mu muryango nyarwanda ucyumva ibi ushobora guhita utekereza icyo tugiye kuganiraho uno munsi wa none ese nikore tugiye kuganira ku ki kuri uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ahanini turibanda ku gaciro bafite mu muryango nyarwanda niko turakomeza twumva ibitekerezo bitandukanye ku myumvire y'urubyiruko kuri iyi ngingo turakomereza ku buzima bw'umwe ufite ubumuga ariko ufite kinini amariye umuryango we ndetse n'inkuru kuri bamwe bafite ubumuga ariko bafite kinini bamariye umuryango nyarwanda ntukureho urushinge ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo iyo havuzwe abafite ubumuga benshi bahita bumva kugira ingingo zibura ku mubiri wa muntu nk'uko byagenwe na rurema ariko si ko ibi biri kuko umuntu ashobora kugira ubwoko bw'ubumuga butandukanye kandi ibi bigaterwa nabyo n'impamvu zinyuranye aha twavuga nk'ubumuga buvukanwa ubuterwa n'impanuka ubumuga bukomoka ku ndwara zifata muntu ndetse n'ibindi byinshi reka dutangire ikiganiro cyacu ku gaciro urubyiruko ruha abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ni kuri mikoro ya bagenzi bacu ariya na hussein ni mu karere ka rulindo abantu babana n'ubumuga ni abantu dukunda kugirira impuhwe n'urukundo cyane cyane bitewe n'imiterere yabo cyangwa se ku ngingo runaka baba badafite twe tuba twujuje Mm, mfite akazi runaka nshaka gutanga akaba hari umuntu ufite ubumuga ugakeneye nakamuha kuko ugafite ufite umubiri wose wuzuye ashobora kuba yanakabura akajya gukashaka ahandi Eh, umuntu ufite ubumuga njyewe muha agaciro kuko nawe ashoboye nk'abandi ariko nanone ukaza kureba ese ubumuga afite mu kazi ushobora kuba wam- wamuha cyangwa se icyo wamukoresha wamwunganira iki wamuha iyihe nyunganizi kugira ngo arusheho kuba bwa bushobozi bwe wabushyigikira cyane cyane ko nawe aba yaragize ubumuga atabyiteye ngewe ku bwanjye abafite ubumuga nta agaciro nk'abandi bose kuko nawe aba ari umuntu nakamuha abaye atsinze ikizamini atanze cyangwa se bitewe n'ubumuga afite bitewe n'abandi n'abantu nkeneye nakamuha abaye atsinze Eh, umuntu ufite ubumuga njyewe mfite akazi ku giti cyanjye nakamuha ariko noneho nkaza gu- kureba icyamufasha kugira ngo nawe mu kazi bwa bumuga bwe mbuhe nki- nka sapoti mbusapotinge kugira ngo noneho abashe kumpa umusaruro ukwiriye utitaye ku bumuga afite ubwo ari bwo bwaba ubwigenge cyangwa se ubwo kutumva yaba cyangwa ubwo kutabona mbere na mbere mbanza kumubona mu isura y'umuntu mbere yo kumubonamo ubumuga mbanza kumubona ko ari umuntu nk'ahangaha mudusanze ni ahantu dukora akazi kandi tugakoresha imirimo y'amaboko ni ingufu tugiramo abantu bafite ubumuga ndabwo nkurya mfitemo umusore ubana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga nkurikije imirimo mba nkeneye ko nkorera ahangaha muha akazi kuko bitatuma uku kutumva kwe no kutavuga ntibyamubangamira mu zo gukora imirimo nk'uko bik- ab- bikwiriye gukorwa kandi mbona inshingano abashinzwe zo gukora ibi bintu abikora neza kandi nta kibazo turagirana abantu rero bafite ubumuga baha agaciro kangana n'ako mpa abazima kuko aba atari bo bigize ko cyane ko buri wese uko imana yamuremye adashobora kwinubira uko yamuremye niyo mpamvu umuntu ufite ubana n'ubumuga muha agaciro kangana n'ako mpa umuzima cyane ko burya iyo hari urugingo rwamugaye ntabwo aba yaramugaye umubiri wose umuntu ufite ubumuga namuha agaciro bitewe n'uko nawe aba ari umuntu nk'abandi ufite ubumuga ze ngomba kumuha agaciro nkamwubahiriza nyine uko ari Si umuntu ufite ubumuga wamuha akazi akagakora kuko mba ndabona ntakashoboye bitewe n'ubumuga afite umuntu ufite ubumuga ntamuha agaciro hariho ibyo abasha gukora Eh, umuntu ufite ubumuga njyewe muha agaciro kuko nawe ashoboye nk'abandi ariko nanone ukaza kureba ese ubumuga afite mu kazi ushobora kuba wam- wamuha cyangwa se icyo wamukoresha wamwunganira iki wamuha iyihe nyunganizi kugira ngo arusheho kuba bwa bushobozi bwe wabushyigikira cyane cyane ko nawe aba yaragize ubumuga atabyiteye umuntu ufite ubumuga ntamuha agaciro hariho ibyo abasha gukora turabashimiye mumaze kwiyumvira agaciro urubyiruko rutandukanye ruha abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu nibwo hashinzwe ikigo cya mbere mu rwanda cyita ku bafite ubumuga ndetse kikanabafasha kumenya gukora imirimo itandukanye iki kigo gatagara cyashinzwe n'umupadiri w'umubiri gifilepo gusa waje guhabwa ubwenegihugu bw'u rwanda kubw'ibikorwa yari akomeje gukora byo kwita ku bafite ubumuga maze aza guhabwa izina ndagijimana aribyo byaje no kwiyongera iki kigo kigakura kikagaba amashami hirya no hino mu gihugu reka dukomereze ikiganiro mu karere ka ruhango ubwo bagenzi bacu baganiriye na bazarama donata w'imyaka makumyabiri n'ibiri aho tuza kumva uko abanye n'umuryango we agaciro ke muri uyu muryango ndetse n'icyo amariye umuryango we muri rusange n'ubwo afite ubumuga byinshi kuri uyu muryango ni mu nkuru twateguriwe na ive nkuye mu ruge afatanyije na charlotte neza njye nagize imana mvukira mu muryango ubona wabyakiriye ariko ntirengagije ko hanze aha hari ababyeyi nyine bakitwita ibimuga mbonye ubushobozi bitewe n'uburyo ngirira mu abandi bafite ubumuga ni abafasha by'umwihariko cyane abantu badafite amahirwe yo kujya ahagaragara ubwo rero muri urwo rwego nyine nafasha abana bameze gutya uyu mukobwa ufite ubumuga kera bwari buzwi nk'inyonjo magingo aya bwitwa ubumuga buri mu bindi byiciro yarangije yisumbuye mu ishami ry'icungamutungo gusa ubu ntarabona akazi gucika intege si inshingano yanjye amagambo yashimangira guhora agerageza kabone n'aho byaba bigoye Ati, umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'uwundi ushobora no kuba udafite ubumuga ariko umuntu ufite ubumuga akakurusha ibitekerezo ushobora no kuba ufite ubumuga ukagira ingufu zisanzwe muri pirime ariho nari umuhanga rwose ngeze segonderi ni mirongo itandatu itandatu n'atanu nabwo nagiye munsi ya mirongo itandatu we n'iki cyaguteye kwirwanira ishyaka ukiga mpaka urangije amashuri numvaga mfite icyizere cyo kugira ngo ejo hanjye hazaza hazaba ari heza kuko umuntu wize uko biri kose ntabwo aba afite ubumenyi nk'ubwo umuntu uri hanze utarigeze ajya ku ishuri ni ukubera imana numvaga ko imana ishobora byose izabimfasha byose mu rugo iwabo baba bazarama ni munsi y'umuhanda ahateganye n'urutare rwa kamegeri ruri mu karere ka ruhango ahagana saa kumi n'imwe z'umugoroba avuye gukora ikiraka cyo kubagara umuceri asanze mama we akina igisoro n'umukazana we ari nako aganira na musaza wa donata nyuma yo kubaramutsa aseka ahita yinjira mu nzu aha arakomeza avuga ibimuranga n'uko afashe umubyeyi we mu buzima mpora nishimye kugira ngo uzabone ikintu cyandakaje kiba gikomeye cyane mbese nirinda kurakara nyine kera nkiri umwana pe niga pe nko muri materineri byarambabazaga cyane ariko nyine kubera imana nakubwiye ko nkunda gusenga yagiye nyine inyurura umutima mbasha kubyakira ubu hari n'igihe mba nibagirwa ko mfite ubumuga nyine urabona akazi ko mu rugo mu buzima nyine ndagakora akazi kose nta kibazo nko gukubura koza amasahani nyine ushobora guteka
umubyeyi w'uyu mwari w'imyaka makumyabiri n'itanu ahamya ko atigeze aba umutwaro ku muryango ko amukunda kandi amwitezeho byinshi byiza ntasakuza ntarakara icyo kintu ndakimukundira rero kuko arakora uturimo abashije nta yindi nanjye nkayikora ni ibyishimo binini ngize amahirwe akabona akazi uze sindenga ndarenga simpinguka yanyubakira ako kazu yampa agahinzi kamfasha ubwo se ntaba mfashije iwe uyu mubyeyi yifuza byashoboka dore ko uyu mukobwa we abitekerezaho kenshi ubaye ufite ubushobozi ntabwo umubyeyi wawe yabaho nabi aha arasobanura uko ateganya gutangira korora inka bizamukura ku gukorera abandi inka iyo uyifite ibyara umusaruro ku ifumbire irafumbira urumva iyo wejeje ubukungu burazamuka n'amata ukayabyaza umusaruro kandi nk'iyo ibyaye iba ibyaye indi nka nyine ziriyongera ukuntu nyine kuba umuryango we utaramwinubiye byamubereye umuryango wo kwegerana n'abandi uba ari mu ihuriro ry'abaririmbyi gatolika kandi bimufasha kwisanzura kwinezeza ndetse no kwegerana n'imana ndi umukatorike hari umuryango mbarizwamo buweri kantoresi ni umuryango ariko bananaririmba imwe mu ndirimbo ukunda cyane kaniye yitwa urukundo nkunda nyagasani mukiza wanjye ngushimiye urukundo nkunda mu bukene bwanjye nyine umva hafi ukuntu nyine ni indirimbo igiye irimo nyine amagambo amfasha ukuntu
ese wowe udukurikiye utekereza iki ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda dusangiza igitekerezo cyawe unyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri maze tubone igitekerezo cyawe turacyaganira ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatuwe sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye yarufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye mu kiganiro ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango ejo nyiramubane z'urubyiruko kuri radiyo ukunda yeye kuri radiyo ukunda eh. ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubereye duharanire kubaka amahoro arambye turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi Yeah. cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo iyi ndirimbo ni nziza cyane niko ni urugero rwiza rwo gusiga imirimo myiza nk'uko padiri filipo yabigize yego rwose dore ejo bundi ku itariki makumyabiri n'esheshatu gicurasi nibwo habaye umunsi wo kwibuka imyaka mirongo itatu n'ine ishize padiri filipo atabarutse nibyo rero dore ko n'iki kigo cya gatagara kimaze kwaguka kikagira amashami henshi cyane harimo i kigali rwamagana ndetse n'utundi turere twinshi reka dukomereze ikiganiro cyacu n'inkuru y'uhagarariye abafite ubumuga mu nama nkuru y'urubyiruko ndetse anatanga inama ku batabona ko abafite ubumuga bafite ubushobozi n'ibindi ni mu nkuru ya mugenzi wacu tabara pacifique bwana emmanuel ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe abafite ubumuga ese nk'amwe haba hari igihe muhura n'abantu batumva bumwe mu bushobozi abafite ubumuga bagira Eh, murakoze ngira ngo nibyo ko mu gihe cyashize hari abantu babonaga yuko abantu bafite ubumuga badafite agaciro ndetse bakanabaheza ushingiye no mu miryango yabo ubwabo ugasanga bafite uburenganzira ku mutungo nk'abandi bana ntibajyanwa mu ishuri kimwe n'abandi birukana ko rero niba n'umuryango ubwawo warabashaga kuba waheza umwana wabo n'abandi uko bari bameze mu myumvire yabo se byaba hari urugero rwagiye rugaragara cyane rw'aho bagiye bahezwa bavuga ko badashoboye nk'ubu iyo urebye muri rusange abantu bafite ubumuga benshi ntibageze mu ishuri iki kivuga byerekana ko ari ari ihezwa bakorewe mu bijyanye n'uburezi ngira ngo kuva mbere ya jenoside urebye uretse uriya mupadiri filipo ndagijimana bitaga abantu bafite ubumuga undi nta wundi muntu bitagaho nta na leta yindi bitagaho n'ubu hari hari abajya ku- gushaka akazi ahantu ubwo ni amakuru baduha akavuga ati ubwabyo nagiye ngiye kudepoza impapuro zanjye zisaba akazi ngeze kuri resebusiyo umuntu abonye ntabona aravuga ati wayobye hasi ho mwebwe ntimugomba kuza hano ati hari ikigo cyanyu muriho mujye mukaba ari nk'iki cya mbere mukora kugira ngo wenda iyo myumvire igende ishira mu bantu hari uburyo bwinshi tubikoresha iyo dukora iyo sensibilisation cyangwa iyo mobilisation dukoresha hari itangazamakuru hari inama dukoresha hari ibiganiro dukoresha binyuranye hari dufata urugero nko kureba niba nk'inyubako zubahiriza abafite ubumuga dukora amagenzura tugafatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire noneho tugakoresha noneho n'amategeko hari amategeko ariho ubu ngubu arengera abantu bafite ubumuga anateganya ibyo abantu bagomba gukora ibyo by'inyubako ayo mategeko nayo urumva iyo tw- iyo twa- twayateguye leta ikayasohora aba agomba ku- kubahiriza ubu dufatanyije na minisiteri y'umurimo twavuguruye politiki y'umurimo kugira ngo n'abantu bafite ubumuga nabo binjizwemo kuko mbere ntibagaragaragaramo ese noneho muri izo nzira zose mujya munyuramo ushaka kubagaragariza yuko bashoboye ko ari kimwe nk'abandi ese haba hari imbogamizi mujya muhura nazo birumvikana ko guhindura ibintu abantu kuba bavuka byabagiye mu mitwe ya myumvire yabo Eh, si ikintu wahindura uwo munsi niyo mpamvu ikigo cyacu kigomba gukora uko gishoboye tugakora ubuvugizi tukongera tukabukora ku buryo bugera ku muntu uwo ari we wese igisigaye ni ukugira ngo twumvishe abaturage bose ntiba abantu ntibavute nk'aho ari ibintu nk'uko babitaga ibimuga n'ibiki hari ingendo dufite nyinshi cyane turimo tugenda dukemura abantu bahohoterwa mu- mu miryango iwabo si n'abo hanze bahohotera gusa no mu miryango habo nabwo bamwihoteye tukabimenya Du- dufite umunyamategeko ugira icyo ubwira ba bantu noneho bagifite imyumvire yabo yuko abantu bafite ubumuga ntacyo bashoboye nta gaciro babahereza aba bantu ni ukubabwira yuko eh, icya mbere ni uko banabita ubumuga ni ikiremwamuntu nk'abandi bose ikiremwamuntu gifite uko cyubahwa gifite uko gifata kuko rero bumva nabo umuntu yagombye kubafata nabo bajya bafata abafite ubumuga gutya nubwo bashobora kuba bafite inenge ku mubiri ah, batihaye ntabwo ibabuza yuko bashobora kugira icyo bageraho turabafite bakora bizinesi bateye imbere turabafite bakorera ibigo bikomeye kandi bashimwa mu byo bakora turabafite ama- bari mu makoperative anyuranye kandi aho usanga mu turere ahubwo ba- ubuyobozi buduha ubuhamya yuko koperative zabo zikora neza kurusha n'iz'abadafite ubumuga bivuze ngo rero buriya bafite ubushobozi bibitsemo abantu ahubwo badakunda guhita babona tukaba tubasaba ko mu byo bakora byose bajya bamenya ko ari abantu nk'abandi bagashaka uburyo nabo babinjiza muri gahunda zabo ndetse wenda hagira uwo babona afite imbogamizi gato ku murimo cyangwa ku cyo yagombye kujya gukora ahubwo bakamukuriraho za mbogamizi iyo zimukuriyeho ibindi arabikora nta kibazo umuntu ashobora kuza mu kagare niba aza akabasha kugeraho ibiro bye biri aza gukorera akazi bisanzwe kubera ko yicaye mu kagare n- n'ubundi twese ntidukora twicaye Na- n'abandi benshi bakora mu mu ma ofisi bakora bicaye ntibic- ntibakora bahagaze ibyo ntabwo byabuza ko yakora akazi kiwe kandi neza muri iki kiganiro nakunze uburyo yagarutse ku gaciro abafite ubumuga bakwiriye ndetse n'ubushobozi bafite muri bo Ah, ni byiza ndumva hari icyo wungukiye muri iki kiganiro ndetse n'abadukurikiye nizere ko hari icyo bakuye muri iki kiganiro wenda gitandukanye n'iyindi myumvire bari bafite ku bafite ubumuga turamushimiye rero ku bw'iki kiganiro ariko binatugejeje mu mwanya wahariwe abakunzi bacu twumva ibitekerezo mudahwema kutugezaho harya nicole ubushize twaganiriye ku ki ubushize twaganiriye ku ruhare rw'udukingirizo mu gukumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye reka rero duhe umwanya mugenzi wacu muri shyaka atugezeho ibitekerezo byanyu Maurice umwanya ni uwawe mbahaye ikaze muri uyu mwanya mumaze kumenyera ko tubagezaho ubutumwa mwatwandikiye mu cyumweru kiba gitambutse kuri uyu munsi muri kumwe nanjye Maurice shyaka mfatanyije na mugenzi wanjye w'icyeza christela ubu butumwa bw'abatwandikiye buragaruka ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavuga ku ikoreshwa ry'udukingirizo mu rubyiruko muri ubu butumwa tubuhereye ku bwande ubu butumwa bubimburiwe n'ubwa Etienne Nteziyaremye watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook aho yagize ati uretse kuba agakingirizo karinda sida n'inda zitateganijwe kanarinda ndetse n'umwijima uzwi ku izina rya hepatite c naho emmanuel uri nyabikenke ati kugura agakingirizo mbona bidakwiye gutera isoni kuko kwirinda biruta kwivuza reka ubu butumwa tubukomereze ku bwa yvonne uri rurindo aragira ati nibyo koko birakwiye ko nk'urubyiruko dukoresha agakingirizo twirinda indwara nka sida ndetse n'inda zitateganyijwe toma mu karere ka nyamata aragira ati urubyiruko aho gutinya sida baratinya cyane gutwara inda bityo ntibibuke kwitabaza agakingirizo naho niyongira samuel wo mu karere ka kamonyi aragira ati dukunda cyane ikiganiro ejo yongeraho ati agakingirizo karaturinda reka dushimire cyane samuel duhite dukomereza ubu butumwa ku bwa benjamin uri mu karere ka gicumbi ati kurinda ubuzima neza ni ukwifata ariko iyo byanze nta kundi agakingirizo gakwiye gukoreshwa kirisite reka duhinire ubutumwa ku bwa jean claude uwiringiyimana uri mu karere ka muhanga ati kugura agakingirizo ntawe bikwiye gutera isoni kuko isoni zirisha uburozi kandi amagara akaba aseseka ntayorwe reka ibi bitekerezo by'abatwandikiye tubihinira aha dushimira mwese muba mwatwandikiye ariko mbere y'uko dusoza reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo watwandikira kuri nimero ya telefoni ikurikira ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nanone kandi waduha igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugihashakira ukandikamo ijambo juif eco mu magambo afatanye ndetse wanatwandikira kuri imeri yacu ariyo ejo feedback at gmail dot com ku bacikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse mwabisanga ku rubuga rwacu www akadomo ejo youth eco dot org kirisite reka dushimire cyane abakunzi bacu twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byabo tubabwira tuti naho ubutaha
turamushimiye ndetse namwe mwese mwatwoherereje ibitekerezo by'ingenzi byose byari mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turagenda dusatira kugana ku musozo gusa reka mbere y'uko dusoza mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ese abantu baba bafite imyumvire itandukanye ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ibi twabisubijwe mu buhamya mu nkuru zitandukanye ndetse twaganiriye n'uhagarariye abafite ubumuga wadusangije urugendo rwe abihuza n'akazi akora kuri ubu bifasha umuryango nyarwanda ni ikiganiro ejo haramutse hari ibiganiro bya ejo wacikanwe bisange ku rubuga rwacu ari rwo wawawa akadomo ejo yuth eco akadomo org ndetse no kudusangiza ibitekerezo nimero ni izisanzwe ni zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse na zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ndagushimiye rero wowe wahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nanone muri uyu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro ejo ni akagaruka ntugasibe gukurikira ikiganiro ni ku masaha asanzwe y'isaa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu buri cyumweru ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaa mbiri n'iminota itanu n'isaha y'isaa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba muri studio mwabanye nanjye nikora umuziranenge mfatanyije na mugenzi wanjye ndori maka roje nigena yari ahagarariye iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza tuzasubire ubutaha umunsi mwiza bayi bayi bayi
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejeho icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru